radiyo ijwi rya amerika i washington dc mukanya nkuko mubimenyereye turabashikiriza ikiganiro muri isanga ku ijwi rya amerika imara imbere yaho reka mugenzi wacu oriyani itangishaka atubwira amakuru adufitiye muri uyu mwanya oriyani Ura- urakoze cyane fidel niyo ngabo ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa mbere umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Peter Nkurunziza yagendeye imvukira zo mu gisagara ca Bujumbura kuri uno munsi wa mbere Eh, ya- aho yakiriwe muri komine ya Nyakabiga turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka tubwire uko urwo rugendo rwagenze Evariste urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu rwagenze gute yakiriwe ate muri komine ya Nyakabiga
Eh, Oriane mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uno munsi yaramutse agendera abanyagisagara na cane cane imvukira abaserukira imvukira eh, zo muri meri ya Bujumbura akaba yakiriwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamwakiririye muri lise yabihereye imana y'abafurera lise Kerpers yo muri zone Nyakabiga yo muri komine ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura amajambo yahavugiwe yashikirije iki eh, ijambo nyamukuru ryahavugiwe ryavuze rite
ijambo rya mbere ryashyikirijwe n'umukuru w'igisagara cya bujumbura aho yakeje petero nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u burundi ko abaye umuntu wa mbere agendeye imvukira za bujumbura kuva uburundi bwakabaho Eh, fredi mbonima akaba yashikirije ko abategetsi bakuru bakuru bo mu myaka iheze ngo batashima kugendera kugendera imvukira za bujumbura ko bashikiriza yuko mu gisagara cya bujumbura ata mvukira zihari abahaba bose baza bavuye mu gihugu hagati Mm. none eh, ego komeza ikindi mbona impasha eh, ikindi mbona impasha ikirije n'ikijanye n'umutekano yashikirije yuko eh, muri kino gihe umutekano wifashe neza aha mukibuka ko kuva eh, mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze mu gisagara ca bujumbura hari umutekano muke humvikana amasasu hari imigumuko hari imyiyerekano eh, nako yo kwiyamiriza ikiringo ca petero nkurunziza uno munsi fredi mbonimpa yavuze ati mu gisagara ca bujumbura ni nyabagendwa eka n'abanyagihugu baho babanye neza ikindi umukuru w'igisagara ca bujumbura yavuze ni kijanye n'ubutunzi aho eh, yavuze amakenga ashingiye ku itegeko rishasha ngo riri mu nteguro eh, rizotuma eh, ikigo gitoza amakori n'amatagisi obr ku rwego rw'igihugu kigiye gutoza ibice mirongo itanu by'ahoratozwa mu makomine ya meri no muri meri ya bujumbura ha- bakaba fedimo nima yavuze yuko ah, atagiye kubona ingene amakomine kana meri ya bujumbura izobaho inyuma y'aho iryo tegeko rizoba ryagiye mu ngiro Mhm. hari yandi makenga yo bayashikirijwe ku ku ku bandi bategetsi baba bari bahari uno munsi ku bijanye n'imvukira z'ibujumbura
Eh, dufatiye rero ku vy'umukuru w'igihugu baganiriye nabo byabonanye mu mwiherero hano kubwira yuko umukuru w'igisagara ca bujumbura yahejeje kubushikiriza ijambo amenyesha makuru bace basabwa gusohoka inama iba mu mwiherero nuko eh, umukuru w'igihugu yishuye kuri ayo makenga ajanye n'amakori n'amatagisi aho umuvugizi icegera c'umuvugizi wiwe jean claude eh, ndenzako yashikirije ko eh, byose eh, amatagisi atorwa mu gihugu yose agaruka eh, ku banyagihugu baba yatanze akaba rero yahumurije eh, baba ba musitanteri yaba n'umukuru w'igihugu- w'igisagara ca bujumbura urakoze cyane evariste uze kudushikiriza iyo nkuru mu buryo burambuye ntihaba hari ibindi byoba byavuzwe muri iyo nama canke muri uwo mubonano n'abo bategetsi widushikirize mu kanya kari imbere urakoze
radiyo ijwi rya amerika i washington dc uri umwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye ukurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu gihe amakungu yahimbaje ku munsi wa gatanu w'indwi turangije umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiturire ku isi ico kibazo coba cifashe gute ku isi muri iki gihe na cane cane mu karere ka afurika no mu karere k'ibiyaga binini ku munsi wo guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya ibiturire ku isi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ban kimun yavuze ko biyemeje ku vyerekeye guhagarika ruswa bigeramira utwigoro tw'amakungu two gutuma isi irangwa n'amahoro iterambere n'iterambere kuri bose ikivugo cy'uyu mwaka cyari tuje hamwe twese mu rugamba rwo kurwanya ruswa kugira dushikire iterambere amahoro n'umutekano ruswa ni ikibazo kitoroshe kirangwa mu bihugu byose ni ikibazo kigeramira inzego za demokarasi iterambere mu by'ubutunzi kandi gihungabanya inzego za leta ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ikoraniro rusange ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryaremeje amasezerano y'ishyirahamwe onu yo kurwanya ruswa mu ngingo ya mirongo itanu n'umunani agakwego kane itariki icenda z'ukwezi kw'icumi na kabiri yagenywe kuba umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ruswa kugira bikangurira amakungu kuri ico kibazo no kumenyekanisha uruhara rw'amasezerano y'ishyirahamwe onu ajejwe kurwanya ruswa kwibuka umunsi wahariwe kurwanya ibiturire ku isi muri uyu mwaka vyashimikiye kuri ruswa nka kimwe mu ntambamyi zikomeye ku vyerekeye gushikira imigambi yerekeye iterambere rirama ku munsi wo guhibaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya ibiturire ku isi ishyirahamwe rijejwe kurwanya ibiturire mu Burundi Orikome ryarasohoye itangazo kuri uwo munsi Eh, twatumiye umu prime nyamoya yanonosoye ivyerekeye ubutunzi akaba ari umuhinga mpanuzurajambo mu banki ijejwe iterambere mu karere ka afurika bad twatumiye kandi gabriel rufyire ayoboye ishyirahamwe rijeje kurwanya ibiturire mu burundi oricom kugira eh, dushobore eh, kuganira eh, kuri ico eh, kibazo kijanye na ruswa Ah, dutangurire kuri gabriel rufyiri Eh, ndakuramukije
natwe turabaramukije Uh, mwarasohoye itangazo kuri uwo munsi wo kwibuka uh, guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ruswa muri make mwotubwira i- ivyari muri iryo tangazo
Em, biri mw'iri tangazo twasohoye nuko eh, twagarutse ubwa mbere eh, ku bijanye n'ukungene eh, igiturire kibonwa ku isi eh, ubwa mbere kibonwa nk'intambamyi ya mbere ku bijanye eh, n'umutekano eh, n'amahoro n'iterambere eh, no gutekanirwa kw'abanyagihugu Eh, haba mu bisata byose twarabyerekanye n'iryo tangazo ibyo bigaca bishimikizwa eh, eh, n'ijambo eh, ryavuzwe na n'umunyamabanga mukuru wa oni ban kimun na wene yabivuze nk'uko nyene twa- tubivuze ko ari intambamyi wewe yongeyemwo yuko ahubwo o, ibijanye n'ububeshi ubuhemu ico mu gifaransa yise eh, la tromperie et la maronetete eh, yuko ivyo bintu bagiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo barabe ko birandurana n'imizi ku isi kuko ari intambamyi yo gushikira ya migambi eh, y'ikintumbi kimwe bita rezo bebe mu gifaransa eh, hanyuma kandi eh, ishyirahamwe mm, ryashinzwe ishyirahamwe rya mpuzamakungu ni ryashinzwe eh, gukurikirana iby'ayo masezerano eh, biciye mu gisata cyayo cyitwa inodese hamwe na pnud baratanguje urugamba urwo rugamba na gone eh, ruri mu ibyo rwerekana izo ntambamyi rusaba amareta n'amashyirahamwe yajya iwacu eh, ko oh, bokwerekana ingaruka mbi z'igiturire ku bijyanye n'ibyo twari ko turavuga by'amahoro eh, ibyo guhungabana kw'inzego z'igihugu byo guhungabana k'ubutunzi eh, eka ingaruka mbi zose ziboneka mu bi- mu buryo bw'iterambere y'uko amashyirahamwe n'amareta ibyo bintu bishimikira ko cyane Eh, eh, hanyuma natwe tuca turagaruka mbere mu by'igihugu cyacu turavuga yuko kuva ibibazo oh, bijanye eh, eh, n'ibya politike mu burundi bi- byadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na- na cumi na gatanu yuko afete n'ibyahuha byaciye bihuhuka kuko eh, nko ku rugero rw'ibiturira uburundi uno munsi rero mu bihugu cumi bya mbere byanyomoje eh, kurya igiturire Eh, muri afurika ho ubu uya uburundi buri mu bihugu eh, bitanu bya mbere byanyomoje kurya igiturire Eh, ariko ngaho ndabibukije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na eh, na gatandatu uburundi bwagira mirongo itatu na gatandatu urumva tumaze gutakaza ibi ibi- i- ibibanza eh, birishika hafi mirongo itatu mu myaka cumi turiko tuja mu nyengo ubutunzi nabwo buguma bumanuka eh, ku buryo eh, twageze no munsi y'ubusa eh, tugiravye ico twi- dufatiye ku co twita eh, roto do croissance economique ni ukuvuga ingene uru- urugero rw'ubutunzi ruduga ivyo rero bikaba gutyo mu gihe eh, tubona ko ata kintu na kimwe kiriko kirakorwa mu gihugu ariho rero twaciye dusaba yuko eh, abari mu bya politike eh, boza bararaba ingene eh, mu byo bavuga mu byo bakora mu ngendo zabo mu mvugo zabo boza barinzira igihugu kuko aribyo tubona ko bishobora gufasha cyane eh, mu bijyanye no gu- no gutuma igihugu cyacu gishobora ku- ku- gutera imbere Eh.
nayo kandi ho tuzobananya dusubira inyuma nk'ibirenge tuzo kuko ibibazo bihambaye nk'uno munsi bitariko biravugwa ugaca usanga abantu mu by'ukuri eh, bigumira mu ivyo nyene bya politike cane eh, ntagire umugambi n'umwe uja imbere Eh.
usanga rero biriko birononekara cane Eh, reka tubandanye reka ubu naho eh, turi kumwe n'uwundi mutumire wacu eh, Prime Nyamoya Prime Nyamoya waramutse
mwamutse iki kibazo cereke biturire ni kibazo kirangwa eh, kibonekeza mu bice bitandukanye no mu bihugu nka byose ku isi mugabo urugero rukaba rutandukanye umuntu afashe igihugu ku kindi Ah, ico kibazo kuba ariko baratwumviriza ni kuki tuguma tukigaruka ko um- umuntu atarambirwa n- kubera in- ingaruka gishobora kuba gifise ku vyerekeye iterambere wobasigurira ikibazo cibiturire igituma ari intambamye ikomeye umuntu atodehukirwa kuguma avuga
reka gaburiyeri rushyira no kwisigura neza cyane kandi ni ikibazo yize cyane amaze imyaka yiga icyo kibazo cyitiriwe mu burundi hanyuma hari ni- ni raporo ya banki mondiale yanditswe eh, mu bihu- mu bibiri na- na cumi na kane ivuga iti mu gihe hatabaye imvura irayitanga mu gifaransa turabisigura mu Kifa- mu kirundi sangarin profond changement politique le Burundi sera probablement l'un des pays les plus pauvres du monde en 2025 urumva ni raporo yanditswe n'ibanki y'isi yose iravuga igituma yashoboye kwandika ibyo bintu Ah, kandi cyatangaje ni uko rero nigeze numva umuntu wo muri leta ah, a- abyanga usa n'uko igituriye mu burundi hamaze kwifasira mu gihugu noneho umushinga ntahe yitwa dushikiri yahora ari tegeko umukuru w'igihugu cy'uburundi ku byerekeye ubutunzi yari abyivugiye mu kiganiro yatanze ayiha eh, umushinganani antoine Hey. usomye ibyo yavuze nta n'ukuri nta kintu umuntu ugiye usubira ku- ku- gusubiramo ahubwo bavuga ko mu kirundi mu mu gifaransa yagize teze sur la corruption au Burundi abyanditse byose Ara- arerekana n'ukuntu hari sisiteme aba narakorera i Burundi afite bike bwari ubwa mbere je mbona aho igiturire ishobora kuniga ubutunzi bw'igihugu nta makiriro rero y'uburundi ni kwizeye ngo tuzotera imbere mu gihe ikibazo kituriye bakirwanye twakirwanya by'ukuri ngeze ngaho hari abandi baza kunyunganira noneho na sanzwe tusi tuzinanye na gabriel sikiri ni muntu hari ibintu byinshi byinshi byakozwe hari irya ndege baba banyuze hari am- amabarabara hari marshe publike hari ibintu byinshi naranditse no eh, mu gihumbi bibiri na cumi na gatanu nkarazi burundi bari basabye ngo nandike raporo yi- y'amafaranga agenda adaciye mu- mu makori
Eh.
yerekana neza yuko miliyari zirenga ijana ku mwaka Ba- bazi- bigenda tutazi ukuntu bigenda nta parema ntiyizi abantu babiri mu gihugu nibo abo bonyine bashobora kumenya ukuntu bayatanga
Eh, kenshi na kenshi ah, nko muri afurika ah, abatwara muri afurika iyo umuntu azanye ah, ico kibazo bavuga ngo ni ikibazo ngo kiri hose ngo si muri afurika gusa woshobora ku- kuvuga ikitandukanya ibiturire ingaruka z'ibiturire nko muri afurika no mu bindi bice vyo kw'isi
ubwa mbere bwa mbere hoho n'ibyo hose hari igiturire nta ntitwihende ntitwiheshane ariko rero barazi ukuntu babicengacenga bikajya mu mategeko babyita amakomisiyo babyita amalobi ibintu byinshi ariko kandi ikintu cya kabiri nta mafaranga mu bihugu nk'ibi bimaze gutera imbere amafaranga ntajya hanze kuza ku- kuza mu mabanki y'abantu bamwe bamwe aguma mu gihugu agakomeza bayakoresha mu butunzi bw'igihugu iwacu rero aya mafaranga batwaye aguma mu gihugu baca bajyana hanze basanga rero agiye mu makonte yo hanze y'uburaya yo muri afurika ukaza kugura amazu yo hanze ibaze rero miliyari ijana ku mwaka no mu myaka ibiri itatu aba afite miliyari magana atatu ayo mafaranga ni menshi cyane uko ibyiza mu burundu kubaka amashuri urabona tuburyo byose amashuri eh, mu bitaro bibagira imiti ibyo byose na- ni ukubera ubwo turire ni amafaranga yo muri leta bakuyemo akajya ku mu mifuka y'abantu aho ni bwo habera ingorane cyane niho rero i- i- intambanyi cy'ukuri ya- ya- y'ubutu- y'u- kuyuzuza amafaranga ya leta ije mu ma- Eh, murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro murisanga kuri telefone dufise david david uratwumva
ndabumva Ah, ufise akabazo canke icyiyumviro ushikiriza
kambere naguma mbanze ndamutse abatumire ansanya moya na gabriel sindi Eh,
nayo mfite ikibazo kibiri ni prim- prime nyamoya nagomba yego ariko utubazo twose nsa n'utubaza gabriel sindi Eh, akambere ndaza bakorana gute na sentare irwanya ibiturire kurangikoresho cyangwa kuride konte kumengo hoba hariho mu gihe hoba hari ukutumvikana umengo niho hoboneka yuko ibyo kurya ibiturire byimanagoje mu nzego za leta ako ni akabazo ka mbere bambagire ingene baba bakorana ni- hagati yabo aka kabiri nashaka kumenya ingene babona itegeko riheruka gutorwamo n'amashingamateka ya ekonomi de gestion y'igipolisi cy'uburundi ni ukuvuga kwitunganiriza iby'ubutunzi igipolisi cy'uburundi yuko hariho ico bizogabanya mu bijanye n'ibiturire muri urwo rwego
eh, gabriel
Eh, a- arakoze ko ibyo bibazo abajije eh, twebwe eh, inzego zihari eh, dufatiye kuri brigade special anticorruption yavuze twebwe barya eh, ni ukuri turakorana neza jewe sinoza ngo ntidukorana neza eh, kuko amadosiye amwe amwe ayo tubahaye barayakora mugabo eh, ben na cour de compte nayo n'amaraporo irayakora eh, irakora ibyo iza gukora mugabo ikibazo burya ntikiri ngaho ikibazo kiri eh, nk'uko oh, profeseri tubimenyemo yabivuze kiri kuri sisiteme ndabahe akarero gasanzwe kugira ngo abyumve ingene turi ko tu- du- du- Eh, tu- tu- twebwe mu ijambo rimwe nk'ibi bya ibi bya brigade special anticorruption ariko turavuga eh, ibi bya cour de compte dufate kuri brigade anticorruption twebwe twarayise izina nabone barabizi kandi turazi tubivuga twebwe tuyita ko ari igikanganyoni rujya rwego bashizeho ni igikanganyoni Eh, ni igikanganyoni ku buryo ata muntu n'umwe eh, yo- yovuga ngo urashobora gu- gu- gukora amadosiye akomeye hajya sinzi ko mwari mubizi nta muntu ari nome par decret nta muntu yashyizweho itego ry'umukuru w'igihugu ajya guhaga ushobora kubaza ikintu na kimwe ariko rwitwa brigade special anticorruption urumva yuko ibyo ari parado ari paradox ku- ku bantu bose bumva icyo kurwanya igiturire ikigira kabiri ni ni ikijyanye eh, na na- na- na- n'ukungene atasentare eh, ihari kimwe bita la haute cour de justice ibyo nabyo nurumva ko ari ikibazo kindi twebwe tubona yuko umengo eh, kiragoye ikindi nacyo eh, ahejeje gushikiriza eh, kijanye na n'iyiruwa yashizweho eh, iri tegeko ri- riraba eh, ibya autonomie de gestion eh, y'igipolisi Eh, twebwe tubona ko ibintu bitazoshoboka Eh, nibyo barabishatse mugabo ibijyanye na autonomie de gestion ntibishoboka kuko eh, nta eh, ari ibijyanye no kwitunganiriza akazi yego mugabo ibijyanye no kugira amafaranga ntibyoshoboka kuko sinimbona ingene byogenda eh, kuko n'ubundi hahora hari ibibazo bitari bike mu bijyanye n'ibyo gutunganya amahera n'iki twe tubona umengo ntibishoboka ibi bintu bakoze Eh, ku- ni bya biri nyine by'uko umuntu avuga ati jewe ko mfise inguvu ko mfise ubushobozi reka ngira ibi ubwo ntacyo bizofasha igihugu ahubwo bizotuma haba igiturire cyinshi gusumba
O- Tubandanye ikiganiro muri sanga ku bacugura amaradiyo yanyu hari turiko tuvuga eh, ku kibazo cibiturire ku isi na cane cane mu karere kacu no mu Burundi. Eh, Ku murongo turafise kandi eh, Pacific Pacific uratwumva
yego cyane ndabumva Eh, mufise ikibazo canke intererano
Eh, twarimo utubazo nka dutatu akabazo ka mbere mbega boba babona n'ibintu ukuntu bikorerwa mu mabarabara ukuntu igiturire gitangwa ku ma- mu mabarabara ku mugaragaro kandi murabona haba hasanze hariho iby'ibyandiko byerekana by'ukuri ko atagiturire gitangwa ku bapolisi akabazo ka kabiri nako kavuga kati hagati yabo na leta mbega ibyo bahanura leta yoba ibyumva cyane nayo nta- ntabwo ibumbiriza utubazo twanje n'umuswe n'utwo nshaka kwambara k'umuco Eh, Gabriel umwishure
Eh, ubwa mbere eh, kuri ibi bitiro byo mu ibarabara ni ukuri abanyagihugu baragowe ni uko nkeka umwanya wabaye muto kugira ngo umuntu asigure ubwoko bw'ibiturire burya hari ibiturire binini eh, ibi porofeseri prime nyamoya yavuze icyo twita la corruption noire byica ubutunzi bw'igihugu bikazingamika ubutunzi bw'igihugu ari byo byibi usanga tu- twishiramwo rikome canke n'abandi bavuga ko hagenda amamiliyaridi n'amamiliyaridi Eh, nka twe tumaze gutora amamiliyaridi ashika amajana icenda y'amafaranga y'amarundi ari mu mifuko y'abantu kandi abo bantu bazwi baboneka mbwa atarimwo bakomakoma ubu aribo basanga bategeka ibintu byose mu gihugu ibi biturire rero pasiko yagiye kuvuga n'ibiturire bijanye eh, n'icyo twita eh, la corruption anarchique cyangwa la corruption de service aho usanga umupolisi ku ibarabara eh, asaba igiturire eh, aho usanga eh, ugiye gusaba urupapuro muri leta ari igiturire usanga ubu ubu aho usanga mbere bimaze no kugera mu bakozi bo mu nzu nk'ubu ibintu biri kubiraba mu bintu by'abakozi bo mu nzu birateye ubwoba eh, aho usanga ah, twibaza ko tuzobivugana eh, n'ababijejwe cyane cyane abatwara igipolisi tubivugane kuko twe turabona ko umengo hariho ingendo imwe imwe eh, y'abantu bamwe bamwe tubona ko umengo by'ukuri bizohava bigorana cyane kuko abanyagihugu ibi rero bitu- ingaruka mbi zabyo z'ibi biturire bi- bi- bi- bitera bifite ingaruka mbi bi- byitwa eh, hakiri icyo bita crise de confiance hag- hagati ya ro- y'utwa- y'utwara n'utwarwa Eh, iyo crise de confiance rero nayo ni dangere ni- ni- iratera ikibazo cyane kuko eh, igihe abatwara n'abatwarwa hat- hamaze kuba icyo kintu cya crise de confiance ingorane zica ziba nyinshi cyane ibi rero avuga pacifique ni iby'ukuri ni ibintu biboneka ahantu hose usanga umutware aba bitwa ngo ni ba musanteri eh, canke abakuru b'imitumba cyangwa abakuru b'amazone umuntu wese af- mu ijambo rimwe umuntu wese asoroma ahashi- asoroma a- a- a- ahatwara ubu niko babigenza rero ibi bintu ni ukuri ibyo rero bakabigira eh, ingaruka mbi nababwiye ko hari icyo kijyanye na crise de confiance mugabo hari indi ngaruka mbi ikomeye Eh, hariyo nk'umuntu yariko atwara imodoka bisi ibyo bantu benshi barabyibuka imodoka umuntu ataba afise perimi do kondwire mugabo aca ku bapolisi ah, ni ukuvuga rwa ruca kugendesha imodoka atazi no kuyitwara ayikuye mu bukeyi haca hapfa abantu barenga mirongo ibiri na bangahe mirongo ibiri mirongo na batatu eh, iri kwija ibijumba ivyo bintu baravyibuka urumva ingaruka mbi z'igiturire harimwo no kwica n'ibindi bintu vyinshi Eh, rero nico gituma nibaza yuko eh, umu- ivyo ari ikintu cumvikana yuko gishobora kurwanywa kandi kandi kirahari n'ibintu biboneka ati ati mbega ibyo muvuga leta irabyumva cyangwa ntibyumva ni ukuri twe tubona atabyo bumva mu ijambo rimwe ntabyo bumva yababyumva nibaza yuko uburundi butaba bugeze aho bugeze Eh, tumaze kubivuga kenshi tumaze kubibabwira kenshi Eh, ntabyo bumva eh, ahubwo icyo tubona twebwe eh, ni ukudufunga ni uku- eh, ni ukutumirira nabi ni- ni icyo umuntu avuga Eh, ni muri- ni- mu bisanzwe twebwe turi muri rya shamba aho igikoko gisunze ibihumbi ikindi aricyo kikirya ibyo nibyo biboneka seraruwa dipi foru hanyuma eh, mbanganyije kuri iki kibazo ntitwokumva ingene leta itoshobora kubyumva nk'ubu nta muntu n'umwe atomaramara yi- aba mu gihugu ari mu gihugu igihugu kitagira indege umukuru w'igihugu eh, atagira indege agendamo naho eh, yoba ah, ye- afise ikintu cihuta agomba aze ku ku- adashobora kurinda indege agenderamo igihugu kitagira pare perezidansiyeri igihugu ntikigira pare igihugu ntikigira eh, iki ni indege yacu kitwa avyo komerisiyari indege y'ubudandaji ni ukuvuga igihugu cyacu ni ukuri abantu batwara aba- canke abantu biyumvira ko bazokina politike canke iki- bakina politike barakwiye kwiyumvira igihugu kuko twebwe tubona umengo eh, igiturire ni ikintu kibi cyane mu gihugu ibyo Eh.
byose ni igiturire Eh, radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga tugaruke ku mutumire wacu Prime Nyamoya twako turavuga ingene ibiturire naho biri ku isi yose bitandukanye n'urugero rutandukanye Eh, tubashaka mu tubwire igituma eh, ico kibazo cabaye ndanse muri Afrika mu mu vyatumye Reka tubandanye eh, tushoboye kumuronka ku telefone eh, telefone yacitse turasubira tugerageze kumuhamagara kugira ngo abandanye agira uruhara muri iki kiganiro Eh, reka tugaruke ku batwumviriza eh, ku telefone turi kumwe na Habimana Habimana uratwumva
ndarumva cyane Eh, mufise ikibazo canke intererano
ego hari ikibazo nagomba kubaza abatumire cyangwa intererano nagomba gutanga eh kuri ibi bijya- kuri ibi bijyanye n'ibiturire bikorwa mu burundi kuko hari igihe dukunda kumva yuko bavuga yuko hari umugambi wo kurwanya igiturire mugabo rero uwo mugambi ukawumva ku munwa ntuwubone mu bikorwa akenshi rero uriko uraraba nk'igiturire nk'aha mu burundi kiba gitangwa ku mugaragaro cyane cyane nko ku gipolisi nk'akarorero uzofate nk'iki modoka z'amafuso ziduga ruguru mu ntara za ruguru nko muri noro uzosanga nk'igiturire nk'abapolisi bagitora ku mugaragaro cyangwa nk'akarorero uzogende nk'aha ku biraro byo ngaha mu gisagara cya bujumbura uzosanga igiturire bakijya ku mugaragaro uzosanga nk'aba bantu b'amakinga urabona yuko hari itegeko riheruka gusohoka rivuga yuko ata ata muntu yo- yopakira ibizigo bire- birenze mugabo uzosanga n'uwupakiye ibiro birenga mirongo indwi uzosanga ariko aratozwa amafaranga uhageze mbere wokwibaza yuko ari nk'i- ari nk'itagisi batanga ukaca wiyumvira rero yuko nk'aha mu burundi bavuga yuko hari nk'abantu bagiye kurwanya igiturire ukaca wibaza ati mbega icyo giturire gitangwa kubera iki kandi hariho abantu bagiye kugitanga eh kukirwanya nako reka bibishure rero nashaka kubaza rero uwo mutumire agejwe kurwanya icyo giturire nkaca nibaza ati none by'ukuri hoba hoba hoba hariho intambamyo biri hagati yabo bagejwe kugi- kugitoza cyangwa yabo cyangwa hoba hariho icuka kibi bituma badakora ku mugaragaro kugira kugira bagituze cyangwa hoba hariho kubyibukirwa ku buryo hoba hariho nk'abo baba bamaze gusengezwa ntibahane kuko Rek- rek- eh, mu- kuko nk'abo muduge kwijambo munyarutse abishure eh Eh, eh, n'ikindi kandi nagomba guca nshikiriza nagomba guca mvuga ati kuko nk'u- nka- nk'aba bagitanga kuko niyo niyo umuntu yobabona ngo avuga ati yobasengeza kuko usanga nk'uwagitanga ugize nku- nk'uwoba wovuga ati yafashwe uca usanga nkebye bundi ariko ari- ariko aritegenda ukaca usanga rero
nk'abo bafasha kuvuga ngo baze barerekana abakijya cyangwa abagitanga gaca usanga hari icyusa kibi ku buryo hari amategeko tubona yuko Eh, adasobanutse reka bishyure.
cyangwa umugambi wo kukirwanya reka bishyure Bakoze ikibazo cya mbere cya leta eh reka bishyure Gabriel murashobora kumwishyura
Eh, oya njyewe mbona eh, mu bwa mbere eh, icyo ngiye kuvuga cyumvikana n'iki gituri bakijya ku mugaragaro eh, nari kunezerwa cyane iyo haba hari umuntu eh, mu kiganiro yaserukiye leta yarimwo eh, nk'umushikiranganji w'agatakazi na muntu nk'umushikiranganji w'intwari ibereye mugabo eh, ko byagenze gutyo nta kundi kuko eh, nabone eh, biraboneka neza yuko bimaze kubarengera eh, mugabo eh, ibintu ntibyoguma gutyo biragoye by'ukuri hanyuma arabagije ati mbega um, eh, hari ingorane nyabaki ko tubona igiturire kiguma kiribwa eh, ntimuduhuza bi- bimeze gute mu bisanzwe eh, amashyirahamwe nk'aya y'iwacu tuze hariho inzego zije guhana igiturire n'ubutungane ubwo butungane nabwo iyo ngorane burabu- burayifise nibwo bwasaba guhana abandi nabo basaba guhana iby'igiturire eh, Eh, na- na- ni nka hirya igipolisi n'abandi mugabo nabo ibibazo ni bya bindi nyene twebwe tukaba tuvuga tuti leta eh, idafashe ingingo zikenewe kugira ngo tuze igiturire twebwe turabona yuko eh, ejo ibintu bimeze nabi uno munsi ejo bizoba bibi gusumba kuko nababwiye nta hantu hari igiturire haba umutekano ntibwishoboka ahantu rero ikintu gituma hataba umutekano mu gihugu ha- ntihabe eh, ubutunzi eh, abantu baka- ba- ba- bakama bafise ubwoba bw'ejo mwumva ko ibyo bintu atari ikintu n'ukuri cyiza na gatoyi Eh, nicyo gituma tuguma duhamagara neza na ntaryo umuntu wese yifuza gutwara igihugu yuko yoshira imbere ibintu byo kurwanya igiturire kuko twebwe turabona yuko eh, bigoye twebwe ishyirahamwe rikome riri muri nations unies eh, comme observateur turakunda guhurirayo n'ayo- n'abo muri leta turiko tura tuka- twebwe muri shyirahamwe tuka- tukababwira tuti none mwebwe eh, ko mubona ibindi bihugu bafata ingingo bafata ingingo mugaba mwebwe mwashyiraho n'amategeko mugashyiraho amategeko y'ibikanganyoni mwebwe ntimubona yuko ibintu ari ari ikibazo Eh, si cyo cyonyene Eh, tukababwira tuti none nk'ubu mwiyumvira igihugu n'umunsi o- umukuru w'igihugu ikegera ciwe ca mbere n'icya kabiri umukuru w'inama nshingamateka umukuru w'inama nkegu z'amateka naho bogurisha igihugu uno munsi bakakidandaza hanze nta sentare n'imwe ihari mu burundi ishobora kubacira urubanza mwe numva tudafise ikibazo gikomeye cyane ivyo eh, i- nta sentare n'imwe ihari sentare ivugwa mu igihingwa shingiro mu ngingo y'amajana eh, y'amajana abiri na mirongo itatu na gatatu kugenda gushaka umugigo y'amajana abiri na mirongo itatu na gatandatu barase kuyishiraho hariho mbere n'umushikiranganji yigeze w'ubutungane yigeze kunyomoza avuga ati iyo sentare hamwe yojaho inzego z'igihugu zoca zihungabana Eh, yari umushikiranganji w'ubutungane w'ico gihe yitwa ansira nta kaburimbo murumva rero aho tugeze tugeze ahantu aho ibibazo ariko n'abatwara nabone batazi ibyo barimo jewe ndabivuge gutyo n'ibyo niyumvira n'ibyo umuntu abona eh, aho usanga umusuma ari we asoma imbere y'abandi aho usanga umubandi ari we muntu afite ijambo rya mbere mu bintu byose mugabo ntibigere biyumvira ingaruka mbi eh, z'igiturire nibaza yuko eh, dukuri twese tukwiye kwikubita agashi tukaraba kugira ngo igihugu kireke ku- kuja mu nyenga twese turiko turarorera
radio ijwi ry'Amerika i Washington DC ubundi dufise eh, ku murongo ni Leonidas Leonidas uratwumva
reka ndabumva Eh, mufise akabazo canke iciyumviro mushikiriza
imererano n'ikibazo eh mu mubaze
Eh, iyo ugiye kuraba mu burundi barashinze icyo bita tolerance zero tolerance zero ntacyo yigeze ikora mu gihugu kugeza n'uyu munsi hanyuma icyo nabaza uwo warikome ko ba- bata- batangiye kuvuga tolerance zero mwaravuga muka- mugahanura mbe mwama- kugeza ubu hari icyo mumaze gushyiraho nk'amadosiye menshi iyo yagaragaye n'igiturire
Um- eh mumwishure
Eh, tolerance zero ntacyo yashyitse ko nibaza yuko ari ibintu biboneka bigaragara kuko ntiwabivuze yuko abasoma aribo basoma imbere y'abandi baraduhinyuza je nibaza yuko eh, twebwe twahise ko ryari amajambo ya propaganda cyangwa amajambo ya politiki amajambo ya politiki rero twebwe siyo turaba twe turaba ibikorwa ibikorwa rero biboneka ni uko tolerance zero ahubwo yaje eh, ya- ya- ya- yahavuye iba tolerance sampurusa ni ukuvuga igiturire cyaciye kigira Eh, ikindi munkundiye ntushaka kugaruka kuri iby'iyi sentare yo kurwanya igiturire sinzi ko mwe mwari mubizi yuko eh, umuntu akoramo nababwiye yuko bajya abantu bo muri rya se- bo muri iyi sentare yo kurwanya eh, igiturire eh, mumbabarire eh, kiriya gipolisi cyo kurwanya igiturire eh, ni ni igipolisi cyagiyeho mugabo eh, baca bagiha ibyo nokwita ama avantage umu umu ofisiye w'umupolisi eh, agiye kurwanya igiturire ahembwa amafaranga asumba ari mu magistra wo muri kurusi kerene ku buryo byateye n'ibibazo bidasanzwe bavuga bati abo bantu none baje gukora iki E, rero eh, ibintu ibintu bikorwa cyangwa ibintu bigigwa twebwe twenyine biraturengera dusiga mu bwenge ingene byitwa kuko twe tubona umengo eh, hari ikibazo kidasanzwe cyane nicyo gituma twe tuvuga tuti ibi amajambo bavuga ba- baravuze bya tolerance zero baravuga ngo ujye ibisaka by'imbwa byahiye mugabo byose ahubwo ari ibisaka by'imbwa bisha twabonye ngo byaravomerewe ari ibi bya tolerance zero twabonye ahubwo byaciye biba eh, byemewe igiciro cyaremewe rero mu ijambo rimwe jewe niyumvira yuko abanyagihugu bakwiye eh, ubwa mbere kwanga kugitanga turazi ko bigoye bitoroshe mugabo umugabo arinda kaje nta kuntu kwanga kugitanga ikigira kabiri naco ni uko dusaba yuko abantu bari muri politike eh, bokora ibishoboka bakabona yuko igiturire ari kanseri ari indwara igoye eh, iyo imaze kuba karanda kugira ikire usanga eh, ari ibibazo bihambaye cyane kuko imaze kuba sisiteme Eh, Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Kore kora twumviriza ni mu kiganiro muri sanga tuko tuvuga ku kibazo cy'ibiturire eh, n'ingaruka zaco ku byerekeye iterambere. Ah, Tugaruke ku mutumire wacu eh, Prime Nyamoya. Eh, Turako turavuga kuri ico kibazo, muravuga ko ari kibazo gishobora kwibonekeza mu bihugu nka byose yamarako urugero rutandukanye. Umuntu yitegereje nko mu bihugu biteye imbere naho hoba hariho eh, ruswa iri ku rugero rwo hasi ibintu birakogwa bikarangurwa ariko umuntu yitegereje nko muri Afrika usanga n'ibintu ngenderwa ko nk'amabarabara amashure eh, ibitaro eka n'ibindi ibintu ngenderwa ko biranga eh, igihugu kiriko kija mu nzira y'iterambere bitarangurwa kuba ariko baratwumviriza wo- bumvisha neza ingaruka nyakuri eh, z'igiturire ku vyerekeye ukugeramira bikomeye iterambere
nsubirenda ndabibutse icyo kiganiro cyagize na antoine kaburare na joseph arabivuga neza kandi abisigura neza nk'umwarimu avuga ati igihe ruswa rimaze kuba sisiteme mu gihugu aravuga n'amazina yega n'ababikora urazi ingorane zacu ni uko abarwanya ibiturire nibo babikora muri icyo gihe rero nk'uko rusukira heze kubivuga ni kanseri mu- muri mu by'ubutunzi nta kintu gishobora gukorwa mu burundu ndaguha akarorero nta bantu bava ahantu amafaranga ava hanze ajya mu gihugu abitare imbetisime cyane mu burundi ku myaka n'imyaka yari ari make ariko ubu noneho nta na make akiza ugereranyije n'ibindi bihugu biba mu karere iwacu urazi i rwanda urazi muri tanzania kenya na na uganda uburundi nta n'abantu bashobora kuzana amafaranga y'agaciro kugira ngo kuko kubera igiturire igiturire cyo hejuru nabivuga nicyo ku bwanje aricyo gikomeye kuko kiratuma abantu bagira ubwoba bagira ati amafaranga ni nayaga muri iki gihugu igihe niba ushaka kuyasubiza inyuma nitwe bizashoboka aho rero niho habera ingorane nyamukuru hakaba n'iyo urwibutso rw'abantu bato bato mu bindi bihugu barabijyanye cyane kandi birashoboka ariko ntushobora gusaba umuntu bavanye ruswa mu gihe nawe ariko uri kurabikora kandi bagibona bigaragara umushinga ntaje rufite imaze gusoma yavuze ati nk'amajenerasiyo fisitari bajya baza baraha abantu babubaka amaze kurenga miliyari ijana y'amarundi n'amafaranga y'umurengera tutazi yaje naturazi yaje ariko ariko ntitumenya icyo azoza gukora ayo mafaranga agira ngo bayabahaye kugira ngo bubake ayo mafaranga ugasanga yagiye ahandi yaranyurwa nicyo gituma iyo raporo ya banki mondiale nababwiye ivuga iti mu gihe mudahinduye inzego mu burundi ntibibaze ko muzoshobora gutera imbere kuko tuzokwama turi igihugu igihugu cya nyuma mu butunzi ku isi yose
umuntu yitegereje umuntu yitegereje muri afurika ibiturire byabaye nk'umuco wabaye umuco ku buryo kubihindura ntibibaza bizofata igihe ku bwanyu n'ikihe mubona kizoshobora gukorwa kugira ngo icyo kibazo naho kitoranduranwa n'imizi yamara nk'ibyo bintu twakora turavuga ngenderwa ko bishobore no gushyirwa mu bikorwa
ikibazo kigoye cyane cy'ishuri kiyobeje inyuma ntaha nta kintu twumvura tutagiye hamwe nibaza ko ari ikibazo twokwigira hamwe twese ari abarundi rero igihugu nka kongo gifite amatungo adashoboka gushyirwa muri mirongo itandatu batikukiye kongo yari igihugu cya mbere muri afurika imbere kandi mu bihugu bya mbere ndetse na afurika yari bavumba no kunganya hamaze amezi atandatu kongo yose isukira inyuma urabona n'ubu bacagerageza n'ubu kongo kwishyura itunga ryinshi ariko abakongomani n'abantu nabo nyine bakene ku isi yose nka twebwe noneho naba n'akarori kandi hari n'ibihugu bidafite amatungo menshi ariko bateye imbere kubera ko barwanya ibiturire ko bashingiye ku gutera imbere bakarwanya ibiturire kuko ibiturire kaberusi yayibuze ni kanseri kanseri rero imaze kuza mu mubiri w'umuntu yagoye kurwanya rero nyine nta muti twise navuga ngo turiye hamwe twese nta cyane cyane inzego za politiki zihindura kuko mu gihe zidahinduye ingiro nta kamaro bizakomara urugo
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku badukurikirana ku murongo wa telefone turi kumwe na innocent innocent wiriwe washobora ufite ikibazo cyangwa icyumviro ushikiriza
ni nk'intererano ntushakira ariko harimo n'akabazo ni ukuvuga ibintu bijyanye n'igiturire igituma ni ukubera mbona abantu babijya kenshi n'abategetsi nyine nabo bajejwe abo baba bajejwe kubirwanya noneho igipolisi cyo bagihana abagiturire ko mbona igipolisi umenga nicyo cy'igiturire cyane rero nk'iyo ndiko ndagenda hariho ibintu mpora mbona umenga biranteye n'isoni ntibagerageze bagabanye n'ukuri twebwe turarushijwe bw'abanyagihugu kandi natwe nta kuntu tubareka kugitanga kubera hariho aho kiba kibi n'aho n'aho usanga atatubereye kiza kugitanga kuko hariho nk'ahantu ugera ugasanga umenga ntiwohava utigomboye nyine ni ukuvuga nk'ubu ngubu umupolisi agufashe nubwo ufite karangamuntu ukayimwereka akayikwaka agashaka kugira ngo mpaka ngo umuhaye ibihumbi bibiri kugira ngo ndayigusubize kandi utabimuhaye ibihumbi bibiri aca bayijyana kuyinyegeza nako kazoyenda kuja kwigombora none ko mwumva tutarenze nibarabe ukuntu boza barakarira nabo bapolisi nyene bakora no mu mabarabara baraba ukuntu bogabanya rwema kandi ho biratugoye birarusi biraturuhije murakoze murakoze Eh, dufise kandi ku murongo wa telefone Gerard Gerard uratwumva
yego ndabumva cyane mwase mwatisha igano kiganiro n'ukuri kijageze kijageze yego mwasiguye yuko igituri kuri ni umwansi mubi kuko ki- kikiza bake kikica benshi uriko uraraba yego mwavuze ngaha muri afurika naho nyene ivyo bituriye biraribwa cane cane ibituriye byinshi bishanga mu mashyirahamwe mu- mu- mu- no hanze biriyo no hanze urabumva mu bihugu mu- mu mipira y'amaguru ko usanga aba- abakobwa bariko bara- bararya ibiturire n'umuntu nkakibaza none nkabaza nka rufiri wewe yanonosoye agakurikirana ivyo bintu we ariko ku buryo icyo kintu ingeso yo ku- yo kugira ngo tugire eradication ibyo bintu bi- biveho cyane cyane bino nka mu Burundi birahari we ubona we kubera ko amasemera ngo biture ngo biraribwa wewe yokora iki kugira hasi ivyo bintu hari umwanditsi w'umu- w'umunyamerika yitwa george yange niwe yavuze ati la famille pire ennemie des afrique biba bica bisigura neza ngo kurya kuntu usanga ngo nk'umufongisiyonere atunze abana biwe agatunga umugore agatunga n'abana ba mukuru we abana ba- ba mushiki we abamushikiwe ubu ni udufaranga ahembwa ngo ati- atarondera ukuntu ukuntu agira a- akura hirya no hino kugira ngo asatisfe sombezwe kugira ngo arabe ukuntu abaho Ni rufi- ico kintu nico bakirimo mu bintu bituma ngaha mu Burundi bi- bi- biguma bibwiriho ukuntu usanga eh, ba- bafata umuryango tuzi nk'abana benshi ugasanga nawe nyene atadonda kurondera ukuntu a- asatisfa sombezwe uwo muntu uze nyene uwo mu- uwo mu- uwo mukomisiyonera wa leta ashahagirane kuko biturire uriko araba vyarenze vyarenze nano uriko araba ibintu vyose mu madomene nka yose cane cane rero nk'amadomene usanga ubu bikaze mu madomene ya education ubu uye bara- baravuga ngo bariko bara- ngo batange akazi ugasanga nk'umuntu yize Eh.
mu mashure nka erupe par exemple ngo amuke miliyoni nawe kazi ntakaronke ugasanga nk'ishiramo ikanaka nka nka- Eh.
nka onete bikorerangaza abakozi bigakwangaza abakozi bikaraba nk'amafaranga ribakazwema ntaje nagiye kudepozayo Reka- reka bishure.
mugo ubuye ntare zibitandaro byose ni biture abantu bakene bakeneye kuraba kugira ngo ni kugira ngo abantu bakurikirane hafi cyane cyane gufata rufino kwa kinyishure isho yakora we kaguma asohora amatangazo agasohora ibyanditse ava mu biture biturire none we abona shome azoguma avuga uko nyene ubona we shome kugira ngo icyo kintu kizohere Reka ngaha.
bishure.
Nabaze zotire n'intambwe nikiye murakoze ni ukuri yakinyishure ko murakoze Eh, mu- mumwishure Gabriel
umuntu ariko arumviriza aba- aba- abarundi murumva mwese eh, ko barushe bararushe by'ukuri kandi ni ibintu byumvikana harimo bitobabaza kubera birababaje nyine ikibazo rero c'umuti twibaza ko uhari kandi bose babona ubwa mbere ni uko eh, turonka ibintu bibiri byonyine gusa n'ibintu bibiri dukeneye ikintu bita rabone guverinance intwaro ibereye twe ntidukeneye abategetsi b'abakunzi b'inda umutegetsi amaze kuja ku butegetsi akaza ari niji imbere ntacyo ashobora gufasha igihugu ntibishoboka ni ibyo bibazo bihari jewe navuze nti burya eh, iyo iyo ufashe eh, umuntu atafise revarere sinzi ingene kivuga mu kirundi ukamuzeza ibintu adafise revarere ashira imbere ntibikunda acafata ko ivyo bintu ari ivyiwe ntamye kubitandukanya ni ukuvuga rero hakenewe ico nokwita eh, aridereshi- aridereship juste mm, uburongozi bwiza eh, bufatiye ku ico kintu nise bonne governance ikigira kabiri gikenewe nibaza yuko eh, ari ico ni ubutungane bwigenga ubutungane butigenga ntibeza ngo bishoboke kuko ubutungane nibwo buhana umuntu wese yagize amakosa ibyo byose uko ari bitatu kuko uburongozi bwiza mvuze buca bushyiraho amategeko meza n'amategeko niyacaza abitunganya byose ibyo bintu rero bitatu ndababwiye mu gi- mu gihugu cyacu nta na kimwe kihari ni ibintu nabone bazi abategetsi tubivugana kenshi barabizi ko ibyo bintu atabihari mugabo wababaza uti rero tugira iki nabone baka- ukamengo ni umupfumu yasanywe n'umuntu nabone ntibabona icyo bokora Eh.
Eh, rero jewe nibaza yuko jewe n'ukuri jewe nosaba yuko eh, kugira ngo abanyagihugu barushe je nagenda gusaba uzorondere umwanya eh, utumire umushikiranganje sinovuga ngo w'intwari ibereye kuko mu rundi nibaza ko umuntu bariko aramugora umuntu atumire abantu bo muri perezidansi nabo mu- nibo nibaza canke umuku- ahubwo nda- ndi umukuru w'umugambwe umukuru w'umugambwe cdfdd niwe nibaza wa mbere akwiye kubazwa bino bintu kuko abakadre bose bava nk'uyu mugambwe nawe bara- nabo nabo barazana mu mugambwe urumva nicyo kibazo kijya kibaho hari ikibazo ku buryo igiturire kimaze kugera mu mu nzego zose usanga bamaze gutanga mu mugambwe bagatanga hehe bakagira iki ibibazo Eh.
ibibazo bi- bi- bidasanzwe twe tubona yuko eh, uburongozi bwiza butabonetse mu gihugu Eh.
ngo bumve ko abantu batwara baje gukora abanyagihugu atari abanyagihugu baje kubakorera Eh.
bizogora cyane Eh, radio ijwi rya Amerika i Washington DC eh, tugaruke ku mutumire eh, Prime Nyamoya Eh, ndibuka igihe kimwe Colin Powell yigeze kuba umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika umusirikare akomeye w'umujenerali yubahishwe cyane ngaha yigeze kuvuga ku vyerekeye igihugu ca Nigeria aravuga ati igituma Nigeria idatera imbere yari ikwiye kuba igihugu c'igihangange nk'ibi bihugu bikomakomeye vyo kw'isi mu vy'ubutunzi yavuze ngo ni ukubera umuco n'ingendo eh, byashinze imizi mu gihugu eh, umuco w'ibiturire Eh, abanyanigeriya bat- baramushavuriye abategetsi eh, baramushavurira cyane eh, yamara umuntu yitegereje yoba yariko avuga ukuri Eh, kurya bavuga mu kirundi ngo ushaka gukira indwara arayirata
rero nibaza ariko ngabizi nawe mu kirundo bagati kuri ku- kurababaza kurababaza nyine ku cyane cyane badumye ku rutoki ikibazo nyamukuru muri afurika yose nicyo kibazo cya mbere cy'ukuri Eh, ngaho twe turi ko turiga eh, ibyerekeye ubutunzi bw'ibihugu twese turazi yuko mu gihe atari indwara ibereye irwanya ibiturire irwanya akarengane ni ni ngombwa icyo gihugu kigira ingorane zidashobora gutera imbere Na- to- wowe uvuze nigera tora igihugu cyose cyo muri afurika Eh, uca usanga iyo ngorane ihari kuko ntabwo ibintu bino niza kuva n'amazina data nto kwiteranya n'abatware ariko birazwi yuko muri afurika ari ikibazo nyamukuru aho rero abanyagihugu nibo buri bateze kurwana bakarwana ubutwaro kuko a- aya mafaranga bahinduza na yabo niyo yababuza gutera imbere niyo abuza n'abandi kuzana amafaranga iyo bateza imbere urabona uburundi na turabizi ubutunzi turabizi ubutaka bose barabizi yaravuzwe na niwo jozeni bifitiye se arabivuga uburundi ntibugoye tubuze gusa iryo cita nk'uko gabriel yaheze kubivuga bashinitse ku neza y'abarundi mu gihe hari akazi k'abantu bashobora gufata amamiliyari arenga ijana bakayashyira mu mifuko yabo wumva ari ingorane babivuze bumva bashobora bashagura ni ngombwa bashagure kuko ubu uzi ibyo ari byo kandi kuri kurababaza ni by'ukuri uko babifite
radio ijwi rya Amerika i Washington Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ku murongo wa telefone turi kumwe na Anisette Anisette turatwumva
abumva na- n'amahoro eh namahoro mufise ikibazo canke intererano
rero aretse ikibazo gitoye nagomba mbaze uwo mu- uwo mutumire gaburiyeri rukwiye eh munyarutse
twebwe mu burundi urabona yuko igiturire vema umuntu a- a- adakiye hirya no hino turabona yuko leta iriko irakirwanya ariko ikintu ki- cy'ikibazo gihari wewe iyo bari igiturire cy'abazungu usanga bo bakavuga yuko ari ari igiturire nk'akarorero nk'ubu yewe yavuze yuko kubera igiturire yariye ko abahutu boza barakubanywa n'abatutsi ugasanga n'icyo ni igiturire none wewe ariko akora iki kugira ngo leta y'uburundi ayifashe hariya bagejeje kuvuga yuko leta iriko igiture n'ibindi kugira ngo bareke kudufasha ariko akora kugira ngo abifutanganye ibyo bavuze bavuga n'abo Burundi kugira ngo amakungu akire atwizera aduhe amafaranga hama ikindi reka bi- nyarutsa nyarutsa bishure
ikindi nacyo nagomba namubaze wewe ko yaba ari mu burundi abona amadomene yoshobora yoshobora kwinjizamwo ingufu kugira ngo igiturire kivemwo abona ari ari- ari ikihe na cyane cyane ko urabye mu burundi hariho inzego zikwiye hariho kuransikorivisiyo hariho Eh, reka bishure umwanya uriko uratujana Mhm. Eh, mu mwishure Gabriel Hama- reka bishure eh, mu- eh,
Eh, nibaza ko eh, nkeka hariyo ibintu bimusiga uyu muntu anise ahejeje kubaza ikibazo eh, ntava acanga ibintu vya politike n'ibijanye n'ivyo kurwanya igiturire twebwe ntituri mu vya politike twe turi mu vyo kurwanya igiturire twe tuvuga ibihari Eh, nabab- niba- nababwiye yuko eh, igihugu kitagira indege sinibaza yuko eh, noba nabeshe navuze ko igihugu c'uburundi gi- n'ubu uyu mukuru w'igihugu apanze apangiye umuntu yaba ari umukuru w'igihugu sinzi ko ngaho yompinyuza navuze ko uburundi butagira eh, indege yabwo komersiyale n'ibindi n'ibindi Eh, rero Eh, twebwe tuvuga ibintu bihari umuntu ashobora gukorekesha n'iminwe Eh, igihugu nikigira ivyo mugabo mu gisagara c- ca bujumbura uravye urabona ko amazu eh, ahari umwego nta n'umwe akenye biravye neza rero natwe tuvuga tuti eh, ibintu bihari birahari biraboneka eh, hanyuma avuga avuze ati mbega Eh, mwebwe muriko mukora iki Eh, ko muriko mufasha iki kuri antikorupsiyo irahari eh, brigade special antikorupsiyo izo zirahari navyo navuze ko zihari kandi turakorana kandi dukorana neza n'ukuri nabivuze kuko turahana amakuru mu bintu bitari bike mugabo nababwiye amategeko ahari bayashizeho ntibigeze barondera yuko abo bantu bafa- ba- ba- bahanwa ndababwije ukuri nti aba- hari abantu batanu mu gihugu uno munsi naho bugurisha uburundi bakabudandaza nta sentare n'imwe ihari ibahana mwibaza ko rukubera iki nababwiye umushikiranganji eh, yabivuze n'ibyo yavuze yuko ngo gushiraho iyo sentare baba bariko barahungabanya inzego z'igihugu Eh, mu gihe rero hariho eh, i- abantu bavuga ngo ntibohanwa kandi umuntu wese uri gutuma haza amategeko nta namwe ku isi ku isi hataja amategeko nta muntu umwe arengera amategeko ntibibaho rero mu ijambo rimwe eh, ico nagomba kuvuga mpereza ko kuri iki kibazo ciwe ni uko hakwiye kuboneka intwari ibereye uburongozi bwiza amategeko meza n'ubutungane bwigenga ivyo bintu bitatu bitariho mu gihugu ntihagire uwuzo babesha ivyo dukora byose biba ari ubusa imyaka maze ibihugu maze kugenda aho maze ku- kuja ibyo maze gukoramwo eh, narabonye neza yuko ibyo bintu bitatu bibuze ahantu nta gihugu gishobora gutera imbere dusubira inyuma nk'ibirenge ntibishoboka Eh, eh, eh, prime nyamoya mu kurangiza hasigaye umwanya muto hari i- ico mwosi- icyumviro mwoshikiriza imbere yuko turangiza iki kiganiro
rero cyane je nifuza yuko dushaka gutera imbere ibihugu byose byo muri afurika tuteza kurwanya ibiturire ibiturire bijyana n'inzego za politiki mu gihe abanyapolitiki batabyiyumvamo bizo kwama ari ingorane muri afurika yose cyane cyane uburundi nk'uko nabivuze iyo raporo ya banki mondial isi yose yavuze ati mu gihe hata- hashinzitse inzego muri politiki zirwanya ibiturire ntibibaze ko uburundi ntibava mu bihugu bikennye bibaza rero nifuza cyane cyane yuko natwe n'uburundi bwatera imbere kuko ubukene buri muri iki gihugu n'ukuri burababaje bimeze ngaho namwe eh, Gabriel Rufyiri hasigaye eh, utu munota eh, munsi y'umunota eh, iki- icyumviro cyanyuma mwoshikiriza muri make
jewe nusaba eh, nk'uko mu- profeseri abishikirije nyamoya ni ukuri icyo kintu avuze abantu bari muri politike baba abatwara uno munsi cyangwa ibiyumvira ko bazotwara igihugu ejo bashyira imbere ibintu byo ku- byo ku- byo kuraba igihugu ntibashyire imbere ku- ibintu byo kuraba inyungu zabo kuko ibyo nibyo byica igihugu twe dusaba yuko eh, abatwara n'abazotwara ejo ikintu cyo kurwanya igituma kigira umugambi Eh.
wacu kuko nabone baba bicaye ku giti bariko Eh.
baratema bo nyene Murakoze.
tubasaba Eh, murakoze murakoze eh, twari dufise abatumire prime nyamoya yanonosoye ubutunzi akaba ari umuhinga mpanuza jambo mwibange ijero iterambere muri Africa Bad hamwe na Gabriel Rufiri arayoboye ishiramwe ijero kugwanya ibiturire mu Burundi Oricom twako tuvuga ku kibazo c'ibiturire mu gihe amakungu yahimbaje umunsi mpuzo makungu wahariwe kugwanya ibiturire ku isi ku munsi wa gatanu w'indwi turangije turabashimiye mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro murisanga cuno munsi mugire mugoroba mwiza